Sunniin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoon sagalee Ameerikaa qophii afaan Oromoo wixataa haga jimaataatti galgal sa'aatii lamaa hodha akka haga sa'aatii sadeet meetira baandii kudhanii sagalii digdami lamaa fi digdamii shan irratti guyyaa boqonnaa lamaan ammoo sa'aatii lamaa hodha akka haga sa'aatii sadiitti naayil sa'aatii irratti televezyiinii sadii dabarsuun kaardaan maantaan jalqabu. Babaarixxoolee oolmaaf galchumii sannagaya ardhaa kibxataa muddeen kudhanii sagal barii kum lamaaf kudhanii torbaatti raadiyoon vii'oo'ee qophii afaan oromootiin waashinten diisii irra sanii dabarsuu jirru ammaan tan caqasuu jirtaniin ansoraa halakeetii dhiyaadhaa jenna.
Kan oduu dubbisummaan immoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka mooltan Saawud Areebiyaan huutii gurmuu yeman keessa maadheffate irraa misaayilaa biyyattiitti dhukaasame fashilsiisuu isaa dubbattee jirti wantoota oduurraa qabnu keessa tokko.
Harargee lixaatti akka oduu gargaraa dhaga'uu jirrutti hardhallee manneen hedduu guban magaalota Oromiyaa hedduu keessatti uummatii hiriiraa walitti baheetiin lubbuu Oromiyaa keessatti baduu jirtuuf gadduu jira. Bulchootii paartii Samaayyaawwii warri nam fixe seeraan gaafatamuu malee jedhanii waan arsanii qopheessin keessaa tokko oduu tasaan nama
Pireezidaantii yuunaayitid isteetsi doonaald tiraamp gabaasaa isaanii tarsiimoo nageenya biyyoolessaa baasan keessatti chaayinaan akka dorgomtuu tarsiimoo fi masaanuu safuu ameerikaa taatetti tarreessan mootummaan chaayinaa fudhatama dhorkatee jira yaaddoo nageenyaa biyyoolessaa gabaasa pireezidaant tiraamp keessatti tarreessame hooggantoota mootummaa kooministii chaayinaa hedduu kan qeequ. sirna abbaa irrummaa isaanii babal'ifachuuf carraaquu qabeenyaa sammuu yookaan immoo qabeenyaa kalaqa sammuu hatu sirna dinagdee mootummaan hoogganamu babal'isuuf fidu jechuudhaan balaaleffata gabaasaan pireezidaant tiraamp kun gurmuulee sadii safuu ameerikaa dura dhaabbatan jechuudhaan gabaasichi tarreesse keessaa iraan kooriyaa kaabaa gurmuulee shorkeessitoota taane chaayinaaf raashiyaa kaa'ee jira addunyaa kana dantaaf safuu. kabiraatti irratti kan ameerikaa irraa adda ta'e irratti ijaaruu fedhu jechuudhaan kan gabaasichi balaaleffataa jiru. Gara yeman keessaa Iraaniin deeggaramu hutiirraa misaayila arra dhukaasame kan masaraa mootii Saawud Areebiyaa magaalaa Riyaad keessa jiruutti kan mooticha Saalmanitti xiyyeeffatee ture fashalchiisuu ishee Saawud Areebiyaan beeksistee jirti. Dhukaasa misaayilaa sanaan namni madaa'e tokkollee akka hin jirre dubbatu aangawoonni Saawudii. kan bara 2014 irraa jalqabee magaalaa galma mootummaa yemen sanaa dhuunfatee ture gurmuu hutiitiin lafaa ijoo ka saawud areebiyaatti dhukaasamuun baatii lama keessatti kun kan lammataa ta'uusaati eega humnoonni saawudii misaayilaa dhawanii fashalsiisanii booda dhoo'insaaf aara guddaa arguu isaanii jiraattonni magaalaa riyaad dubbatanii jiran kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. mootummaan Itiyoophiyaa waltajjii lammiiwwan biyyattii dhimma biyya isaanii irratti bilisummaadhaan mari'atan uumuu qaba jechuudhaan paartiin mormitootaa samaayawii paartii dubbatee jira. Haalli yeroo ammaa biyyattii keessatti mul'ataa jiru ukkaamsaarraa ka madde jedhu durataan paartichaa gabaasaa Iskindir Firew soraatu dhiyeessa.
Akka bulchootii Samaayyaawwii jedhanitti akka harargee bahaatii fi dhiyaa keessatti namni irratti lubbuu dhabuu jiru waan gara nam nyaataatti waan qorachuu malanillee asnaaqaa jaangama miseensman marii Samaayyaawwii paartiiti.
የዜጎቻችን ሕይወት የቀጠፉም ሆነ ምክንያት የሆኑ ሰዎችን አስፈላጊውን መጣራት ተካሂዶ ለፍርድ እንዲቀርቡ
warri lubbuu namaa nam kenni galaafachuu jiruu fi warri tan keessaa qooda qabuulleen qulqulleessaniitiin seeraan gaafachuu malan keessa qulqulleessaniitiin. Wanni manneen barnoota sadarkaa olaanoo keessa barnoota dhaabsise tanami cuftii falitti barbaaduu fi qooda keessa qabaachuu malee fala nam cufaatiin argachuu dandeetti. Fulaan dorgommii ispoortii ammoo fulatti dhufaniitiin nami cuftii ulfin argachuu malee. Tan tolchuun ammoo qooda nam cufaati. Rakkoo Itoophiyaa keessa ammaan tan jirtuun tafaluuf danda'u nami Itoophiyaa cufti yoo qooda keessa qabaatee jedha obbo Asnaaqeen. Dhibii Itoophiyaan ammaan tan keessa jirtu akka bulchootii Samaayyaawwii jedhanitti rakkoo siyaasaa isiin ammaan tan keessa jirtu agarsiisa. Fulaan namni waan jechuu malee itti jechuu danda'u dirreen siyaasaa dansaan waan hin jirree fi rakkoon akkanatu hin cuftii dhuftii jira. Itti aanaan Samaayyaawwii obbo Geetachoo Baalchaa manneen barnootaa keessalleetti ta'e fulaa dhibiilleetti sila adoo fulaan cuftii fulaatti siyaasaa yaaduu fi itti ibsachuu danda'an jiraatte rakkoon akkanatu hin dhufuu hin dandeettuu jedhan. Tun jiraachuu dhabuun ammoo dubbii hamaamtuu fi rakkinni akkanaa kana fiduutu jirtii jechuun dubbatan bulchootii tuniin. lubbuun nam tokkollee baduun mallee bori akka ruwaandaa ta'uu manna ammaan tana dhaga'anii fala barbaadanii jiraachuu wayyaa jedhan bulchootii samaayyaawutiin mootummaan Itoophiyaa ammoo nama yaadi isaa dubbachuuf jedhaneetiin keessa dhoowwanillee hin jiru abbuu waan fedhe dubbachuu danda'a jedha gabaasaa keenya finfinnee arganneen.
Mariin sadarkaa olaanaa kan waliigaltee araaraa Sudaan Kibbaa bara 2015tti fuuleffatee magaalaa Finfinnee keessatti geggeessamaa jira. Waliigalteen araaraa waggaa lamaaf walakkaa dura mallatteessame sun adoolessa bara 2016 loltoota garee pireezidaant Saalvaakiriif kanneen hoogganaa finciltootaa Riyaak Machaar Tumsaniin gidduutti wal waraansi baname magaalaa Jubaa keessatti lubbuu hedduu eega galaafate booda kan inni diigame. dhaabbata internaashinaal crisis group jedhamu keessatti xiinxalaan gameessi keesii koppilooland marii amma finfinnee keessatti geggeessamu keessatti dhimmoonni ijoon itti xiyyeeffatame waa'ee aangoo qooddannaaf ijaarsa humnaa nageenyaa ta'uu dubbatanii jiran gurmuuleen mormitootaaf biyyoonni addunyaa gama dhihaa jiran irra jireessi isaanii walga'iin ammaa kun akka marii haaraa ta'uu fedhan kaayyoon isaanii waliigaltee aangoo qooddannaa haaraa tolchuudha kun immoo. Gurmuulee mormitootaa adda addaatiif carraa gaarii kenne irree mootummaan Sudaan kibbaa qabu aga tokko gammuruu danda'a ka jedhan keessiin gama biraatiin immoo mootummaan aangoon saatuu guddaarraan jijjiramin akka irree cima qabaatetti turuu fedhaa jedhanii dubbatanii jiru. Igaad immoo fedhii gamlameenii gidduu dhaabbatee wal madaalsisuuf carraaqaa jira jedhanii jiran. kanneen liibiyaa keessatti danqamanii jiran lammiiwwan kaameruun dhibba torbaa ol ta'an jaarmiyaa godaantotaa sadarkaa addunyaa IOM'n gara rippaabilikii afrikaa waaltaatti geessamaa jiru afrikaa kaabaa fi awurooppaa keessa lafa qubannaa magariisa tikfannaaf ta'u barbaacha ka godaanaa jiran ta'uudha kan isaan dubbatan godaantotonni kun garuu yeroo baay'ee kanatti hin milkaa'an ala bultootaan saamamuu hidhamuu gabrummaatti dabarsamanii gurguramu kana kan isaan mudatu. dargaggoonni dhibbaan lakkaa'aman kun afrikaa kaabaa keessatti gabrummaa afrikaa kaabaa keessatti dargaggoota akka isaanii irratti raawwataa jiru balaaleffachuudhaan akka gamtaan afrikaa kanneen gochaa kana raawwatan irratti tarkaanfii fudhatu gaafatanii jiru oduun ammaaf qabnu kanuma.
Tammaantan caqasuu jirtan turre adoonii VOA qophii afaan Oromooti. magaalota oromiyaa akka akkaa keessatti namni walti baay'eetiin lubbuu oromiyaa keessa baduu jirtuu fi gadduu jira akkuma kanaan kalee naqamteetti ardamboo dambii dooloo mattuu hoborraa fi guddattuu arjootti ummatii baay'eetiin nama dhumatee fi gadduutti jira gara qophii jalannee san deebisa.
godina qeellamuu wallaggaa magaalaa dambidolloo keessatti har'a uummanni hiriira ba'uusaa jiraattonnii fi aangoonni nu ibsanii jiru sodaa nageenyaaf jecha maqaansaa akka hin ibsamne kan gaafate. dargaggeessi tokko haala ture akka jechuun naa ibseera.
Kaayyoon isaa naannoo Sumaaleerra warri jiranii uummati keenya bakkee irra taa'aa jiran kun bakka nuufa qabatanidha. Jechaan nurraa dhaabbatudha. Naannoo Sumaalee sanatti namoonni garmalee du'aa jiran kan duguuggaan sanyii kun nurraa dhaabbatu. Lafii dhaqame magaalaa keessa guutummaa naannaanii deebi'ee immoo dirree irratti walitti qabamanii Abbootiin gadaa fuuldura deemanii barattootis keessatti makamanii jiru. Uummatis wal faanuma makamee jira.
Humni eegumsaa hiriirri akka hin gaggeeffame isinittis hin jiru.
Kan jiru isaanii warra ganuma Oromiyaati. Isaan immoo waan tokko hin jenne baay'ee uummata ijoollee gargaaraa turanii amma isaan manatti galan.
Dhumarratti maal jettanii addaan yaatan?
Ibsa jennuu qabxii kudha shanii ol waan qabu wayitii. Kan yaadadhu keessaa obbo Hayilamaariyaam ibsa isaan baasan suni tuffii uummata Oromooti. Ajjichaan naannoo Sumaalee irratti gaggeeffamaa jiru kan harargee sun mormina hin balaaleffanne nagaadhaan xumuramuun isaa xumuruu namatti fedha.
Kantiibaa yookaan bulchaa magaalaa Dambidolloo ka ta'an obbo Eeliyaas Bakaree dhuguma hiriirri kun gaggeeffameera jedhee gaafadheera.
Eeyyee magaalaa Dambidolloo keessatti har'a dhuguma gaggeeffame. Barattootni mana barumsaa jiru. Hawaasi naannoos ba'aniiru. Jiraataan magaalaa Dambidolloo harki caalaan ba'e.
Kan qindeesse eenyu?
jalqaba barattoota kan gaaffii kana dhiyeesse kaleessa isaatii turan hin gaafatamne bahuu akka isaan danda'an hin yalneerraaf jechuudha.
Gaaffii isaan dhageessisan keessaa maal fa'i?
Iyyannoon isaan dhiyeeffatanii jalqaba ganama hiriira magaalaa dhuma Dambidooloo keessatti ba'anii erga hiriira ba'anii booddee immoo gaaffii keenya qaama ol kaafuu dhufu gaafanna waan ta'eef hooggansi iddoo kanatti argamtanii gaaffii keenya nuuf gochuu qabdu waan jedhamu nuuf kaasanii. dirree istaadiyamii irratti wal ga'anii gaaffii kana nuuf dhiyeessanii gaaffii isaanii harkaa fuunee waan ofii keenya furmaatatti kennuu dandeenyu ofii keenya akka bulchiisa magaalaatti akka godina keenyaatti furmaatatti ilaalla jenne waan immoo qaama olaanaa ilaallatu immoo qaama olaanaatti dhiyeessinee deebii akka hin argatu uummataa fi dargaggoota magaalaa keenyaa fuulduratti dhiyaannee waadaa gallee jechuudha.
Ibsa ejjennoo baafanne qabnaa jedhu waan yaadattan natti himuu dandeessu?
Ibsa ejjennoo fi gaaffiin isaan dhiyeeffatan tokko lammiiwwan keenya Sumaalee wajjin walitti bu'iinsa uumameen buqqa'anii furmaati akka laatamuu fi iddoon qubannaa akka laatamuuf kan jedhu nu gaafataniiru. Lammaffa lammiiwwan keenya naannoo daangaa Sumaalee irra jiranii irratti du'aa fi ajjeechaan raawwatamaa jiru irraa dhaabbatu kan jedhamu. sadaffata rakkoo naannoo uummata sumaalee wajjiniin uumame irratti muummichi ministeeraa kanaan dura yeroo lammiiwwan keenya du'anii yaada as ba'anii nuuf ibsan hin qaban turanii garuu dheengaddaa foddaa televezyiiniitiin reefuu argina waan ta'eef ibsisaan kennan sirrii miti aantummaan isaan nuuf qabanii rakkoo qaba waan ta'eef kun nuuf dhiyaatee nuuf sirrachuu qaba kan jedhu yaada nuuf dhiyeessaniiru. Hidhamtoonni sababa garaagaraatiin iddoo garaagaraatti kan siyaasaanis qabamanii hidhamanii jiran. Kan gochaa garaagaraatiinis magaalaa keenya keessaas qabamanii mana hidhaatti argamanii seeraan nu qulqullaa'ee yeroodhaan akka gannu dhiifaman kan jedhu gaaffii kanaaf kana fakkaatu dhiyeeffataniiru. Waan ofii keenyaa furmaatatti jechuu qabnu magaalaa keenya keessatti kan akka guddaatti ka'e humni raayyaan ittisa biyyaa gochaa farra dimookiraasii nurratti raawwataa jira nu eegaa jira kan jedhamu waan ka'eef dhimma kana immoo ofii keenya irratti hojjennee raayyaan ittisa biyyaa gochaa kan akka hin raawwanne akka gochuu qabnu magaalaa keenyatti uummata keenyaaf dabarree wabii ta'uu kan keenya ta'uusaa achirratti walii gallee baana jechuudha.
Gama kaaniin godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu magaalaa Oborraa keessatti har'a hiriiri guddaan gaggeessamee nagaadhaan xumuramuusaa jiraattonniif aangawoonni aanichaa nuuf ibsanii jiru. jiraattota nu taasofsiisne keessaa tokko akka jechuun namoof ibsaniiru.
Har'a sa'aatii shanii walakkaa irraa qabee guyyaa gabaa waan tureef uummanni baadiyyaa magaalaa dargaggeessa dabalatee akkasuma daldaltootaaf hojjettoota mootummaa dabalateeti hiriirri sun kan qophaa'ee liyyuu poolisii yookaan humnoota addaa Somaalee fi ittisa biyyaa wal ta'ee uummata Oromoo irratti raawwataa jiru balaaleffachuudhaan kan isaan ba'anii ajjeechaan adda ta'e uummata Oromoo irratti labsame sanyiin duguuggaa yookaan jiinoosaayidin jedhamu uummata Oromoo irraa haa dhaabbatu daangaa. daangaan Oromoo haa kabajamu. Loltuun TPLF yookaan loltuun ittisa biyyaa daangaa eeguu dhiisee Oromiyaa keessa galee Oromoo qofaatti ajjeechaa irratti raawwataa jiruuf seeratti dhiyaatee seeraan haa gaafatamu. Hidhamtoonni siyaasaa nuuf haa hiikamanii. Obbo Baqalee Garbaa, Dooktar Mararaan nuuf haa hiikamanii. Waraanni mooraa yuunivarsiitii keessaa haa ba'u. Barattoonni seeraan barumsa isaanii akka baratan haa ta'u. Kanaaf haadhachaadha. Poolisoonni jiru. Hoogganaan nageenyaa jira. Hoogganaan poolisii jira. Bulchaan aanaa jira. Isaan kun hundi isaanii argamaniitu kan isaan uummata wajjin turan jechuudha. Gaaffii kanallee dhiyeessineefiitu kan nuyi jirru deebisuu waan hin dandeenyeef gara qaamni isaa ilaaluu dabarsinaa jedhaniiti kan isaan nu kaasan jechuudha.
Qaama mootummaarraa immoo itti gaafatamaa waajjira nageenyaa aanaa Amuruu obbo Mokonnin Tarrafaa waa'ee hiriirichaa akkana jechuun ibsaniiru.
Hiriirarraa waan hammaataa kan keessatti qabu qabu gaaffii mirgaati kan gaafatame. Jechaan uummata Oromoo irras ta'e saba biraa irratti raawwatu haa dhaabbatu. Naannoo daangaatti walitti bu'iinsa naannolee uumamuu fi federaalli gidduu galee nageenya buusuudha qaba malee gama tokko qabatee biyyi poolisiin uummata keenya reebuu hin qabu kun irraati haa dhaabbatu. Namoonni keenyi hidhamanis haa hiikamanii kan jedhu gaaffii ka'eera jechaadha. Kan isin ilaallatu nu deebisaa kan isin ilaallanne immoo ol nu dabarsaa jedhanii nu gaafatu nu afeeranii nutis dhaqne Gaaffiin kun akkuma isaan nu gaafatanitti waan ofii keenya deebisuu qabnu asitti fakkeenyaaf akka aanaatti kan nuti ilaaluu qabnu naannolee wajjiniin waldaangessinaa akkamitti qophaa'ummaan maal fakkaatan jedhanii nu gaafatanii walitti dhufeenya gaarii akka qabnuu fi boorus walitti dhufeenya hojjechuu akka dandeenyutti isaanii deebisnee waan humna keenya hin taane kan ol dabarsuu qabnu immoo waan akka COT fa'aa yuunivarsiitii keessatti humni waraanaa maaf gala kan jedhu fa'aa. isa kana hubannoo bal'aa nuti waan hin qabneef ol dabarsina kan jennu qabanne nuti jechuudha. Karaa nagaatiin dhufee karaa nagaatiinis immoo deebii amma nuti itti laannettis fudhatee deebii kana gara isaatti kan deebi'e ta'uu taasisa.
Godina Iluu Abbaaboor magaalaa Mattuu keessatti wiixata kaleessaa fi kibxata har'aa hiriirri gaggeeffamuusaa jiraattonni nu ibsaniiru.
Kaleessa Lamarraa gara naannoo Masaatii afurii shan gidduu kana barattoonni magaalaatii fi dargaggoonni akkasumas ijoollee kolleejii barnoota barsiisota mattuu faallee dabalatee irratti hirmaatanii daandii irra deemuudhaan gadda isaanii dhageessisaniitu turaniiru. Gara guyyaas gara saalaa kana ammoo barattoota haayiskuulii fi akkasumas abdii borii ijoollee barattoota elementarii illee dabalate daandii irra deemanii naannoo addabaabaayii taa'uudhaan gadda isaanii ibsatanii turan.
Gadda maaliiti?
Gaddi kun egaa ajjechaadhuma mootummaan kun uummatuma Oromoo irratti humnoota liyyuu haayilii Sumaalee Itoophiyaa keessatti argaman wajjiniin uumameen caalaatti immoo iyyuu calanqootti balaaleffachuudhaan jechuudha kan bahanii darbees akkasuma kan kaleessaa kanneen gaddaa kan manneen irratti gubamanii dhumaatiin waliigalaa ta'aa jiru kana balaaleffachuudhaan egaa kan gadda isaanii ibsachaa ture.
Isa har'aa hoo maa inni hin har'aa?
Walumatti fufee gadduma kana ibsachuufi inuma kaleessaa gara galgalaarraa kan barattoonni abdii borii haasawaa muummicha ministeeraa mormuudhaani dubbiin inni gaddi inni dhageessisee nuun hin jaallatu bakka nuun hin bu'u kan jedhu jechuudha. Kan inni xiyyeeffatu gara dhumaatii uummata keenya irrattis otoo hin taane gama garee faallaatiin kan jedhu giddu galeessa godhatee hubannoon jedhus jira. Gadda laphee irraa ka'ee miti waan jedhuudhaan wal qabateetu.
Nagumaan baatanii nagumaan galtanii.
Eeyyee eeyyee sirriitti poolisiin fiikorri bittinneessa nageenya hiriirtotaallee eegaa turan jechuudha. Dabalee iyyuu baay'ee galateeffanna jira yeroo addabaabaayii irra ijoollee taa'anii mataa qabatanii gadda isaanii dhageessisaa turanii bira goruudhaan gariin isaanii yoo waliin taa'uudhaan gadda isaanii mul'isaniiru.
Kana irratti itti gaafatamaa waajjira dhimmootii koominikeeshinii godina Iluu Abbaabor obbo Wandimuu Baqqalee haasofsiiseera.
Eeyyee sirriidha. Kaleessa dargaggoonni keessattuu barattoonni kolleejii adda addaa keessa jiranuu fi dargaggoonni magaala mattuu hiriira magaala mattuu keessatti ba'anii haalli isaan itti deemaa turanii gadda karaa agarsiisuun magaalicha keessa deemaa turanii wanti jarri kaasan usmaanni nuyi barataa ta'anii as jirra. Maatiin keenya immoo naannoo Harariif naannoo Sumaalee jiru uummanni keenya yeroo ammaa sababa adda addaatiin miidhamee balaan irra ga'aa jira waan ta'eedhaaf. Isa kana balaaleffanna uummanni Oromoo yeroo ammaa walitti bu'iinsa adda addaatiin dhumaa jira waan ta'eedhaaf walitti bu'iinsi kun dhaabbachuu qaba. Uummanni keenya du'aatiin irratti gaggeeffamaa jiru kun haa dhaabbatu. Kanaaf gadda kana namoota immoo sababa adda addaatiin du'an immoo gadda isaanii dhageessuudhaaf kan jedhudha yaadi jarri kaasan jechuudha.
Aangoonni haasofsiisan jiru hiriirtota kan.
Ee bulchaan godina keenya obbo Namarraa Bulii argamanii haasaa taasisanii jiru. Haasaa isaanii keessattis barattoonni barumsa isaanii addaan kutuu akka isaan hin qabne garuu gaddii jarri dhageessisaa jiran nutis qaamni mootummaas kan gaddine ta'uusaa ibsanii jiru jechuudha. Barumsa isaanii itti fufuu kan qaban du'aatiin kun akka inni dhaabbachuu qabu nutis qaamni mootummaa dhimma kana nutis karaa keenyaan duukaa jirra kan jiru kaasaa jiru jechuudha.
Hiriirri kun har'as itti fufeera wanti jedhamu jira waan beektan qabdu.
Ee hiriirri kunis guyyaa irraa manneen barumsaa sadarkaa lammaffaa adda addaa irraa manneen barumsaa sadarkaa lammaffaa kaleessas akkuma kanaa eega kolleejiin barattoonni kolleejii ba'anii booda sa'aatii torba booddees sadarkaan lammaffaa mattuu fi abdii borii kan jedhamanu ba'anii turanii har'as dabalataan walitti makamuudhaan ganamaarraa hiriirri kun gaggeeffamee jira jechuudha. Kan jarri dhageessan. Dhimmuma ammaa uummata Oromoo irra gaggeeffamaa jiru kana du'aatiin kun dhaabbatu kan jedhu gadda keenya dhageessisna kan jedhuudhaan ba'anii jiru jechuudha.
Rakkinni uumame jira rakkoon nageenyaa walitti bu'iinsi wanta akkasii.
Hiriiricha irratti rakkinni bu'ame hin jiru karaa naamusa qabuun mataa isaanii qabachuudhaan gadda isaanii duwwaa dhageessatan malee meeshaa wanti jarri tuqanis hin jiru karaa naamusa qabuun karaa waliigaltee qabuudhaan ba'anii jiru gara barumsa isaaniitti deebi'an jechuudha.
Gama kaaniin godina Wallaggaa Bahaa magaalaa Naqamtee keessatti wixata kaleessaa hiriirri walfakkaataan gaggeeffamee nagaan xumuramuusaa jiraattonni nu ibsanii jiru. Deebii aangawootaa argachuuf carraaqqiin goone milkoofne. Achuma godina Wallaggaa Bahaa magaalaa guddattuu Arjoo keessatti uummanni har'a hiriira ba'uusaa ibsamee jira. hiriira kana gabaanii booda bulchaa magaalaa kataan obbo dabalaa imaanaa hiriirtoota kana keessaa hanga tokko mariif waamanii nama siniin bakka bu'u shan filadhaa ittiin jedhan jedhu uummannis maqaa namoota shanii ega kenne booda jarreen shanan yeroo ammaa waajjira magaalaa keessatti kantiibaan doorsifamaa akka jiran kanneen argan dubbatanii jiru. naannoo guddattuu arjoo sana mooraa waraanaa guddichi kadhidheessaa waan jiruuf waa'ee namooti shananii sodaa guddaa keessa jiraachuu isaanii jiraattonni ni dubbatu boor deebii aangawootaa kanarratti argannaan fudhannee dhiyaanna. agasittuu nagaatti aan jaallanne gammadaati.
Amma caqasuu jirtan turra raadiyoon vii'oo'ee sagantaa afaan oromooti waan hafetti dabarra dhuma torbaan dabree keessatti yookaan immoo torbaan dabree asitti harargee dhihaa aanaalee haq tokko keessatti namni du'eetiin qabeenyillee barbadaa'uusaa isaanitti himne har'a lafti maal fakkaata har'a loom akkanaa kan dhaga'uu jirra haga guddaan lafti armaan keessa ol ta'ee jetteetiin tujubeen nama odeeffatteeti jira kuna.
godina harargee lixaa aanaa hawwii guddina magaalaa leetaa'oof ibsaa akkasumas aanaa daaroo labuu araddaa gaadulloo keessatti haleellaa raawwatameen lubbuun namaa baduuf qabeenyaan manca'uu gabaasuun keenya ni yaadatama muummichi ministeeraa haayilamaariyaam dassaalanyis haaluma kana laalchisuudhaan gaadulloo keessatti uummata buufata poolisii keessatti sodaa nageenyaaf walitti qabamee jiru irratti ajjeechaan jamaa raawwatamuusaaf gadda itti dhaga'ame ibsanii jiraachuullee gabaasneerra. waajjira koominikeeshinii harargee lixaarraa ibsi nuti arganne garuu bakka lammiiwwan naannoo somaalee irraa ta'an kun keessa buufatanii turan buufata araddaa malee buufata poolisii akkan ta'in hubannee jirra akkuma kanaan har ammoo haalli naannoo gaadulloo keessaa maal akka fakkaatu hubachuuf gara aanaa daaroo labuutti bilbilee jiraataa gandattii tokko dubbiseen jira ammas manneen gubachuutti fufee namoonni qe'ee irraa godaanaa jiru naan jedhan.
Akka aanaa daaroo labuutitti aanaan daaroo labuu soomaalota hedduudhaa hojjetirraa daangaan qabnu akkuma teessoo biyyaatti oromiyaa keessa labsii oromiyaa keessatti waliin deebaanaa dirree waliin qotachaatii jira waliin deebaafii jira. Kanarratti immoo aanaa tokko kan soomaaleen baay'inaan keessatti akkamtu tollaa keessa jira aanaa hawwii guddinaa jedhama. Aanaa hawwii guddinaa sanitti lolli yeroo hedduu deddeebi'aaraa ture bara kuma lamaa fi saddeetirraa jalqabee hanga afraan sanaatitti deddeebi'aa ture jechuudha. Akka naannawa gaadullootitti mucaan tokko hammataa jedhama. Akkuma aanaa hawwii guddinaa dhageetti achitti duuti isaa dhufte jechaadha. Amma magaalaa gaadulloo keessatti soomaalota jiran jechaadha. Waa'ee walitti bu'iinsa kanarraa ka'ee jedhanii lubbuu isaanii rakkanii waajjira araddaatti jira.
Malee waajjira poolisii miti.
Waajjira poolisiidhaa miti waajjirri poolisiidhaa bakka sanii hin jiru. Waajjirri poolisiidhaa bakka sanirraa kiiloomeetira digdamii shan fagaata. Waajjirri poolisii mijataa aanaa daaroo labuu magaalaa mijataa keessa. Kun immoo waajjira araddaadhaati. Qabaleen ni jirti gabareen waajjira gabareeti waajjira araddaadhaa.
Guyyaa har'aa daaroo labuu keessatti maaltu mul'ata?
Guyyaa har'aa kana naannawa gaadulloo san araddaa qulquraa jaamaa fi araddaa iddoo jannataa jaartu keessatti lafuma gaadulloo sanirraa kiiloomeetira shanii fi afur fagaatu jechaadha. Kanaan dura guyyaa deengaddaa fi deengaddaa caaltu torbaan kana keessa waliigalatti nama dhibba sadii fi jaatama gubate har'a guyyaa har'aan kanaa kana gara mana kudha tokko immoo kudha lama tokkoora kana gubate.
Kan gubu immoo eenyu?
Kan gubu Somaaleedha.
Kan isaan dhaabsisu hin turre innaa mana guban?
Ani mataa kootiin shaalaqatti ammayyuu kunoo manni gubataa jira. Hawaasni keenya gara mana kuma lamaa ol caalu baqatee ala jira. Rakkoo kana deemsuudhaaf namni maatiin isaanii ala bahee qabeenyi midhaan hundarra gubataa jira. Mana keessa gubataa jira. Akka dura qabdanjee mataa kootiin bira dhaqee shaalaqatti hin jiraata.
Shaalaqaan kun eenyu?
Shaalaqaa Ahmad jedhama. Bakka Deebii maalii isinii kennan?
Deebiin inni naa kenne waraanaatu bakka biraa aanaa guddinaa keessa jira. Kun akka qaqqabu goona naan jedhe. Waan kun nuti akka lammii lammaffaadhaatitti biyya kana keessatti kan lakkaa'amne Hayilamaariyaam Dassaalany namoota Soomaaleedhaa namoota namni dhuunfaadhaa dalage kun araddaa sanillee bakka bu'u aanaa fi Oromiyaa diisiiti. Namoonni dhuunfaadhaa dalage waan kana araddaa san araddaa keessa dalaganillee bakka bu'u namitti dalage kun. Kanaaf immoo muummichi ministeera keenyaa Hayilamaariyaam Dassaalany gaddatti dhagahame kanaaf obbaa ibsu. Immoo nama kuma dhibba jijjigarraa kan buqqee alaabaa takka jalatti kan mul'u baandiraa takka jalatti namoota keenya san namni sareedha moo nama gahee ilaale osoo hin jiraatin har'aa fi wajjiniin xayyaarri shan achi bu'ee jira xayyaarri ja'a walii galatti achi bu'ee jira jechuudha gaaddulloo.
Maal godhu xayyaaroti kun achi buufatanii?
Qoree dhufee ilaale gaadministeerota irraa namoonni keenya immoo ijaan namni ilaale hin jiru xayyaarri bu'ee ilaaluu fi maqaa oromummaadhaatiin guyyaa har'aan kanaa kan ammaa nama awwaalaadaa jiranii nama. Nafiisaa Aadam jedhu Nafiisaa Aadam sana dhiitanii maqaa oromummaadhaatiin dhalaadhaa dhiiftee dhidhiitee uleedhaan kan jette Soomaaleen Aakaa Aadam Aakaa Aadam jedhamu intala dhalaadhaa jireenya ilaaluudhaaf aanaa hawwii guddinaa dheessa achi dhidhiisanii fidanii magaalaa mijataa kanatti guyyaa arbaan sana awwaalan. Oromoodhaa namni lafaa kaasu hin jiru ammoo nama kun ilaalamee nuti hoo lammii lammaffaadhaatitti maaliif lakkaawamne kajuu garee mirga dhala namaa kan addunyaadhaa yoo nu gadeessisan bareeda jeessi ilaala gama koote.
Obbo Yuusuf Adam ibsanaa kennitaniif hedduu galatoomaa. Akka godina harargee lixaatti aanaaleen rakkoon keessatti mul'atan kan akka hawwii guddinaa maal keessa akka oolan itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii godina harargee lixaa obbo Abdurazaaq Ahmadiin har'as gaafadheen jira.
Haala guyyaa irraa dhugaa ilaallu aanaa hawwii guddinaa keessatti araddaa rimeetti fi keessattuu ganda marsuu diimtuu fi gurguraa jaamutti ammas sagaleen dhukaasaan jira. Mana gubuunis har'aatti jira jechuudha.
Dhukaasa maaliif dhaga'ama? Eenyutu dhukaasa?
Hidhattoota Somaaliiti. Hawaasa naannoo Araddaa Rimeetti jiru jechuudha. Ganda Marsuu Diimtuu fi Kurkuraa kanatti ganama kana dhukaasa deebi'anii dhukaasanii jiru. Amma dhaabbatee jira. Haa ta'u garuu manneen baay'een gubatee jira jechuudha. Guyyaa har'aan tanaa gara mana torbaatamii lamaa ta'u gubatee jira. Haga ammaatti jechuudha gabaasa ni qabuun mana dhibba saddeet fi torba mana Oromoodhaa gubatee jira jechuudha. Hawaasni manirraa gubatee gara kuma kudha afurii ta'u buqqa'ee yeroo ammaan tana gandoota jiddugala adda addaa akka jira keessattuu ibsaa fa'aa jira. Haan halluu gogaa jira. Mana sarara buqqa'ee deebii qabeenya sarara buqqa'ee mana barnootaa olmost naannoo kana keessatti dhaabbatee jira jechuudha. Mana barnootaa gara afurii ta'u uummanni irraa buqqa'ee jira jechuudha. Haala ammatee kanaani kanaa jira.
Haala amma jiru kana tasgabbeessuudhaaf hawaasi yeroo dheeraaf waliin jiraate Somaaleef Oromoo jechuu kiyya walitti dhufanii mari'achuuf yaaliin ta'e jira.
Hawaasa Somaaliitii fi hawaasa saba Oromoo kana jiddu rakkoon akka hin jirre yookaan diinummaan akka hin jirre ibsaan ture ammas irra deebi'een ibsuu barbaade. Wanni kana jechuu barbaadeef aanummaa silaa ammaan tana rakkoon keessatti uumame aanaa daaroo labu kana araddaa sooroo jaamu keessatti ganama kana jechuudha marii hawaasni taa'een wanta ajaa'ibaa tokko jira jechuudha. Sabni Oromoo fi sabni Somaalee waliin taa'ee mari'atee nuti diinummaa hin qabnu jee uummanni Oromootis rakkoo isinirra dhuftu hunda nu isin dura du'a nu isin bira dhaabbataa nu isin cinaa jira jee akkasitti tokkummaa haala jabeessuun wanti godhamu kun hoggaa laaltu kuni hawaasa fedhii hawaasaa akka hin ta'in yookaan immoo sagantaa hawaasaa akka hin ta'in namatti agarsiisa. Aanota qabnu irra caalaa keessatti sabni Somaalee lakkoofsaan muraasaanis nama jiraata. Magaalaa keessatti nama jiraata. Bakka namaan jiru isaanis nama jiraata. Garuu sabni kun walitti bu'iinsa waan hin qabneef diinummaan hin qabneef nagaa waliin jiraata jechuudha. Kanaaf qaamni hidhatee socho'u kun erga mataasaa akka qabu jala muree kaa'uun barbaada jechuudha. Faallaa heera mootummaa biyyattiin hoggantuu jechuun akka ta'es wanti namatti agarsiisu jira jechuudha.
Abbootiin warraa kuma kudha afur silanaa tuqxan kun yeroo ammaa eessa qubatanii jiru?
Ammaan tanaa tokkoffaa namni guddaan bal'inaan kan jiru araddaa ibsaa keessa jira jechuudha. Fakkeenyaaf araddaan taa'u guutumaa guutuu achi jirti. Araddaan ibsaa gama gadi biiloo jaamsa akkas achi baloo baloo jaamsa jirti. Kan biraa magaalaa giddugala aanaa fi guddinaa biyyi hajaamtus achittis namni gamas godaanee jira. Kan biraa as ce'ee machaaraa fi jedhakeettis namni as deebi'ee qubatee jira. Kanaaf mana isaan irraa bahanii jiru jechuudha. Wanni biraa tokko ammas haa ta'e maali? Bishaan boombaadha jechuudha. Kan dhugaatiidha jechuudha. Kan hawaasni kun naannoo sanitti fayyadamuu danda'us cabsitee jirti jechuudha. Inni somaa hidhattoonni Somaaliyaa kun cabsanii jiru. Bishaan dhugaatiidha. Qabeeladaa haroonis naannoo sana kan haroo dhugan yeroo san naannoon suni warri haroo dhusunis yeroo ammaan tana tiksidhattaan Somaalilaa naannoo sanii uummata waan irraan ari'eef hawaasni naannoo ibsaa jiru sun amma yeroo ammaan tana beelladaa isaaniitiif bishaan hin qaban jechuudha. Bishaan hin qabanii sharaan qophaa'eef hin jiru akkuma buqqaanii araddarra jiru jechuudha ganduma jiru jechuudha dirreerra jiru jechuudha. Ammaaf akkuma isin jetti hawaasni araddaa dhahuu jiru deeggarsa keessaati jira mootummaan naannoo Oromiyaatis deeggarsa waliin ergee jira godina Harargee Lixaarraayis deeggarsi dhaqeefi jira. Garuu gaa humni naannoo san qubatee fi deeggarsi dhiyaataa jiru gahaa miti qaamni dhimmi ilaalu haatamaan deeggarsa gahaa osoo dhiyeessuuf kan jiru yaada qabna jechuudha.
Itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii godinaa Harargee Lixaa obbo Abdurazaaq Ahmad ibsa nu kennitaniif hedduu galatoomaa.
Galatoomaa jennuun.
caqasuu jirtan turre raadiyoon VOA sagantaa afaan oromooti meetira baandii kudhan sagalii digdami lamaaf digdami shan irratti nu caqasuu jirtanii nu barreessaa nu bilbilaa jennaa qophiin teentaa hardhaa tanumaa qophii boriitiin wal agarraa nagaa keessu nu bula abdii Ibraahim.